mwandanye kumviriza ijwi rya amerika amahoro nshuti bakunze muteze amatwi ibiganiro by'iradiyo ijwi rya amerika risamirani washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda hano muri sitiya cumi n'umunani muri kumwe na jewe diane nahazwe ndongoye ibiganiro by'uno mwanya ikaze kuri mwebwe mwaduhisemo naho twonyarutsa gute aya mashuri yo ku mugoroba ntushobora guheza umwaka mu mezi adashika cumi n'umunani kuko urabona mwiga umwanya muto ku mugoroba mufite amasaha make
uyu ni professeur evariste ngayimpenda arongoye kaminuza yigenga y'ikiyaga tanganyika mu gihugu c'u burundi avuga tumwe mu tunenge twatowe makaminuza yigisha mw'ijoro iyo nkuru iri mu zo tugaruka ko mu kanya muraguma hagufi y'amaradiyo yanyu tuza kubabwira n'ivyerekeye ishingurwa ry'umuvyeyi w'incungu ya demokarasi y'uburundi mu gihugu c'u burundi y'uburundi perezida melchior ndadaye ikaze kandi ariko mu nkundire imbere y'uko ndababwira ibyo byose nciye ku masonga n'ibindi ndabafitiye ntarinze ndagaruka ko mbanze ndababwire muri make ko igitero c'umwiyahuzi w'umugore mu ikambi y'abateshejwe izabo mu gisagara ca mayiduguri mu buraruko bushira ubuseruko bwa nigeria kuri uno wa gatatu cahitanye abagera kuri bane ivyo vyashikijwe n'abajejwe gutabara bavuze ko ico gitero cakozwe na boko haram uwo mwiyahuzi yasimvye uruzitiro rw'iyo kambi yahitwa darori iri mu micungararo y'ico gisagara samba mbiri z'ijoro masaha yaho acaturitsa bombe yari afise mu mpunzi nk'uko bishikirizwa na garba idris garga arongoye ikigo kijeje gutunganya ibikorwa vyo gutabara mu gice c'uburaruko bwa nigeria umushinga nta yongeye ko abana baciye bitaba imana ako kanya abandi mirongo ine na bane barakomereka bamwe bakaba bababaye cane ivyo bitero biba mu gihe abasirikare ba nigeria biyemeje ibikorwa vyo gukura boko harame mw'ishamba rya sambisa umutekano usa n'uwagarutse mu gisagara ca saint louis ni mu buraruko bwa senegali nyuma y'imyiyerekano yadutsemwo ubwicanyi no gusambura amaduka y'abantu bamuka muri moritaniya ku munsi wa mbere urwo ruhagarara rwadutse nyuma y'aho hiciwe umurovyi w'umunyasenegal yarashwe n'abasirikare ba moritaniya bagenzura inkengera z'ibiyaga leta ya senegal yaraneguye yivuye inyuma ubwo bwicanyi ariko isaba abanyagihugu bayo kuguma batekanye kandi ntibihore mustapha dieng umunyamabanga mukuru ishirahamwe ry'abarovyi muri senegale yatangaje ko bubaye ubwira kane abanyesenegale bicwa barashwe n'abasirikare ba mauritaniya imigenderanire hagati ya afurika na amerika abakuru b'ibihugu vya afurika baza bari baramaze gutegura urwandiko rusaba perezida wa leta z'ubumwe za amerika gusaba imbabazi ku majambo yoba yaravuze ko uyo mugabane wari ari umugabane urimwo ibihugu yoba yarise vy'amazirantoki amakuru ava mu muryango w'ubumwe bwa afurika havuga ko urwo rwandiko rwateguriwe mu nama y'abo bakuru b'ibihugu mu nama iheruka kubahuza urwo rwandiko rero rwagabisha ruvuga ko amaca kubiri yoba ari muri Trump hamwe n'inyifato yiwe yo kwanka abimukira baturuka mu bindi bihugu bishobora gutosekaza amasezerano Amerika yagiranyiriye na Afrika mu mice itandukanye ariko umuryango umwe bwa Afrika wahisemo kudasohora urwo rwandiko urwo rwandiko rero rwavuga ko kurwete Trump yanditse ku itariki ya mirongo ibiri na gatanu z'ukwezi kwa mbere yavuga ko asonera Afrika kandi rwavuga ko sekreteri wa leta z'ubumwe za Amerika ategekanya kugendera Afrika mu kwezi kwa gatatu Trump kandi yarabonanye na Perezida Paul Kagame w'u Rwanda mu nama yerekeye iby'ubutunzi ku isi yabereye Davos mu ndwi iheze ariko ibyo byose ntibyagarutsweko radiyo ijwi amerika muratwumva kuri fm mirongo icenda na kane n'ibice icenda na fm mirongo icenda na gatanu n'ibice bibiri mu burundi no muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo mu rwanda naho tukumvikana kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu ahandi mushobora kumva ibiganiro vyacu muca ku rubuga rwa internet ariyo wesitatu akaburungu radiyo yacu voa akaburungu com no ku rubuga rwa facebook adrese yacu ni voa radiyo yacu ikiganiro ni iwanyu mu ntara
iwanyu mu ntara hanyu mu ntara ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa ahanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri tanzania mu rwanda muri uganda no muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo iwanyu mu ntara na karyo ijwi rya amerika riha umunyagihugu aho aherereye ku gatumba mu ikambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose iwanyu mu ntara ni cyanyu nongere ndabahe ikaze inshuti bakunze b'ijwi rya amerika kuri uno wa kane niho hashingurwa na iteka mufasoni therese bandusha ubwenge umuvyeyi w'incungu ya demokarasi y'uburundi perezida melchior ndadaye nyakwigendera therese bandusha ubwenge yashinguwe ku mutumba murama ni ku rugo rwiwe muri komini nyabihanga intara ya mwaro ku murongo wa telefoni ndi kumwe n'umumenyesha amakuru w'ijwi rya amerika raymond zimana ariko arakurikiranira hagufi uko bigenda raymond amahoro ngaho imwaro
amahoro neza diane muri kano kanya tuvugana mugedejehe imihango murimo remo umumenyeshamakuru wacu remo nzimana turumva tutabandanije kumuronka ariko twari kumwe kugira ngo ashobore kutubwira iby'ishingurwa rya nyakwigendera mufasoni therese bandusha ubwenge umuvyeyi w'incungu ya demokarasi y'igihugu c'u burundi perezida melchior ndadaye eh, mugenzi wacu remo nzimana ntidushoboye kumutora turaza kugerageza kongera kumwakura ahari imwaro kugira ngo tugaruke kuri no nkuru ijwi ry'amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda hari umurwi w'abantu cumi n'indwi bandikiye umukuru w'umurwi ujeje gutegura amatora mu ntara ya kirundo bamutura ikibazo c'uko barenganijwe basigura ko akazi k'abazokora rusansuma rw'abazotora um, kahawe abavuka aba ahandi bobo bakibagirwa ikibazo c'amoko nako co nyene kiriko kirazamugwa umumenyeshamakuru wacu mu kirundo jean bosco ndarurinze hadufite ibindi kuri no nkuru bamaze kubona ko akazi ko gusasuma abazotora ku mutumba bavuka ko kabaciye mu minwe abo bantu cumi n'indwi bavuka ku mutumba wa cumva muri komine ya kirundo bahisemo kwandikira urongoye umugwi ujejwe amatora mu ntara ya kirundo umwe muri abo aratubwira bimwe mu vyatumye bamurungikira iryo kete ryanditswe ku itariki y'imirongo ibiri n'umunani z'ukwezi kwa mbere kuwaraye kurangiye mu cumva nta n'umwe bashoboye kuba bokuramwo aze gukorera kuwo mutumba kandi ari imbukira zabo twaravuze yuko muri apele dofre seniyo yaratanze ko abantu bashobora gukorera ku mitumba bavukako hariho n'akandi n'akandi gace ka gatanu kavuga yuko abantu baba barigeze gukora mu matora canke bagakora ibindi bintu bisa navyo yuko yoba priorite kugira ngo baze bakore mw'iyo rusasu ibyo byose nta na kimwe bisuba twaragiye ahantu bamanitse abazokora iyo rusasu turatangara tubonye atanu umwe w'iwacu arimo kandi bari badepoje uyu mugemewe ari mu bateye igikumu kuri ubu rwandiko avuga ko atamvo n'imwe yotuma abavuka kuri uwo mutumba bose babura akazi jewe uko ndabizi twaradepoje turi abantu barenga 18 hanyuma rero natwe turafise amadiplome twarize nk'abandi kandi nabo nyene bahaye kuba mutumbi wacu harimwo abo twiganye canke se twahereje rimwe tuhashaka gusaba yuko natwe iwacu iterambere ntitworibura kandi imigambi natwe turayifise mu mutwe kandi turashoboye niba bishoboka rero natwebwe boraba tukaja ruhande y'abandi kubera natwe turafise ubwenegihugu nk'abandi mu gusaba ko ivyakozwe bisubirwamwo barashikiriza impamvu z'ingene ibikorwa vy'amatora bishobora kutagenda neza kuri uyo mutumba abantu badashaka bavuka ku mutumba nk'ubageze mu gihe cyo gutanga ry'amakarata kuko urabona ko nk'uwo twavuga abarongoye santre ategerezwa kuba azi neza yirema ahantu abo bantu bashobora kuba baturuka aho batuye naco gituma rero tubona yuko nk'ubu bazanye umuntu atavuga kuri uwo mutumba mu gihe cyo gutanga ayo makarata kubera bamwe bamwe usanga bari mu bikorwa runaka bikabagora kuhashika bizosha bigorana kugira ngo ayo makarata atogwe nk'uko vyategerezwa twebwe rero twasaba yuko kabisa n'imiburibure hategerezwa kuba nko muri abo batanu hakabamwo nka bane basi ndatse kugira ngo turabe ibintu vyogenda neza pascal mana ariyo arongoye umugwi ujejwe gutunganya amatora mu ntara ya kirundo sepi avuga ko badaha akazi umuntu atabishoboye ngo nuko avuka kuri uyu mutumba asigura ko umutumba ushobora gukora ko abahavuka bose mu gihe babishoboye canke bakava ahandi mu gihe abahavuka atanumwe abishoboye imana ariyo avuga ko baraba ko uwasabye akazi ari umurundi imbere ya byose ko afise urupapuro rw'umutsindo kandi ko atagira akazi bitaye ko uwarongoye sepi kirundo avuga ko abahawe akazi bose ari abanyakirundo asaba abafise akangonongono ko mu gihe bobonamwo ubudakwije ivyo bisabwa ko bobimenyesha kiretse abo bashikirije ivyo basaba mu nyandiko z'icese hari n'abashikirije amakenga mu nyandiko biciye ku mbuga ngurukanabumenyi ivyabonetse n'ivyo muri komine ya bugabira aho abakwiragije ubwo butumwa batashimye ko ibiro vy'iyandikiro bimwe bimwe bigizwe canke bigwiriye ko ubwoko bumwe ivyo vyatumye umuhuza w'abarundi agira ico abivuzeko aho yari mu kirundo kuri uyu wa gatatu eduard nduwimana yavuze ko abashira amoko imbere bagamije gutera icuka kibi batubabwira yuko ibugabira ko abagiye muri sesi mu kwandika abatutsi bonyene ikibazo kirihe bobaye abatutsi abarundi nimba basanze aribo bashomereye gusumba abandi bugabira ko bavuga bati barabira n'abashomeri n'ababangaha bagasanga nibo benshi bari bahari ikibazo kirihe ariko uno munsi abantu bashaka kugira ikibazo ziranyazwe biracitse abatutsi bariko abantu bari bandika ibugabira ugahiga uwo muntu ugiye kurana urwo rukundo baba bafitiye abo batutsi cyangwa ugahiga uri ivyo byose ni ibintu byo gutera icuka kibi icuka kibi mu bantu ariko gutuma mwe nk'abateje intwaro munda kuhamirira amagambo mukahagagira abateje intwaro cyane cyane imwe murinda kuremesha abenegihugu umukuru w'umugwi ujejwe gutegura amatora mu ntara ya kirundo asaba afise amakenga ku vyo gutanga akazi gusiguza ku migwi y'amakomine kuko ariyo yakoze igikorwa ariko gushika ubu pascal man ariyo avuga ko bigaragara ko batanze akazi bisunze amategeko anasigura ko bitari vyoroshe kuko abatagira akazi bazanye amadosiye ari benshi akarorero ni muri komine ya busoni aho ku bantu amajana abiri na mirongo ine na batanu bari bakenewe bakiriye amadosiye arenga igihumbi n'amajana atatu mu kirundo mu buraruko bw'uburundi jean bosco ndarurinze ijwi rya amerika jean bosco ndarurinze arakenuye cyane kuri iyo nkuru n'ubu ntiturashobora gusura gutora umunyamakuru wacu Raymond Zimana hari mwaro gushingura umufasoni eh, Therese bandusha ubwenge umuvyeyi w'incungu ya demokarasi y'Uburundi perezida Melchior Ndadaye kugira ngo atubwire aho imihango igeze ariko tumutoye turaza gushobora kubabwira aho bigeze mu kurindira tubanze tuje mu gisata c'agateka kazina muntu tubabwiye ivy'icegeranyo c'ishiramwe riharanira agateka ka muntu n'abapfungwa aprodea casohoye ejo mu nyamenyeshamakuru ijwi rya amerika nairobi eloge wirikaneza yagiciye ijya nino eloge amahoro
amahoro diane ico cegeranyo muri rusange kivuga iki
muri rusange ico cegeranyo diane kivuga ko umutekano wakomeje guhungabana mu burundi mu mwaka bibiri na cumi n'indwi nk'uko byari biri mu myaka ibiri iheze bikavuga ko abantu amajana atanu na bane n'imiburiburi aribo cagize ko amatohoza bagandaguwe abagera ku majana abiri n'abiri barahohoterwa babarezwa igufa nayo abarenga ibihumbi bibiri barahagarikwa hadakurikijwe amategeko mu gihe icyo cegeranyo cyemeza yuko abantu mirongo itanu na batatu baburiwe irengero baranyuruzwa hari ico muravugana n'ubutegetsi bw'i bujumbura canke ubushikiranganji bujejwe ivy'agateka kazina muntu
ego mediane mu kanya gahegemeje kuvugana n'umushikiranganji rero gatakaza muno mu burundi martin by'abandi aho avuga ko bibabaje cyane kubona abantu babandanya bavanga politike n'ibijyanye n'agatakazi na muntu aho asaba mbere amashyirahamwe yaba n'aya ya prodehashi mbere muzi ko ya prodehashi iri mu mashyirahamwe agakenewe na leta y'uburundi ko yokwigora akagerageza kubaza inzego z'uburundi uko ibintu byifashe kuko bavuga ati twe dufite inzego kuva ku mitumba gushika ku mugwa mukuru tugira amatohoza tukerekana ivyegeranyo ku mezi atatu atatu ati ariko aba bantu biboneka ko baba bafise izindi ntumbero za politike bakavanga ibijanye no gushaka gutembagaza ubutegetsi buhari no kubukura n'ikibazo c'agateka ka zina muntu ntahakana ko ata abantu bapfa mu gihugu ku bw'impamvu zitandukanye nk'uko biba no mu bindi bihugu ariko avuga ko aha harimo gushikuza gukomeye cyane kandi ata kindi kibituma atari uko ngo aya mashyirahamwe aba yifuza ko ibyo ashaka aribyo bivugwa urakoze cyane rwose roje wirika neza urabandanya ubikurikiranira hagufi hama turaza kongera amakuru yacu yo hanyuma
urakoze nawe diane mu kanya n'akajisho dukubitiza ku mbuga ngurukanabumenyi
ca bijya bintu biranugwanugwa ko ari vyo eka n'ibihu ngo nibihuha kandi navyisomeye ndakubwiye ko atari vyo nivyo sivyo nivyo eka sivyo ehe dupinge ehe dupinge utanga iki he mupinga mupinga iki umviriza ijwi rya amerika irabeshutse ibihuha ikabaha inkuru y'imvaho
uno musi rero inkuru iriko iraca ku mbuga ngurukana bumenyi cane ivuga ko umushikiranganji w'indero mu gihugu c'u Burundi yoba yarafashe ingingo yo gufuta amakaminuza atanga inyigisho ku mugoroba insiguro ni ukumenya abanyeshuri baronswa budafashe abatari bake baribaza nimba iyo ngingo ari y'ukuri canke ko boba baramurengeye akarimbi mugenzi wacu i Bujumbura Diane Ndonse yaducukumburiye utwo tubazo twose aratuduhera kw'inyishu nubwo ku mbuga ngurukana bumenyi havugwa ifutwa ry'amakaminuza yigisha ku mugoroba siko umushikiranganji w'indero janviere ndirahisha abivuga icyo bikoze afise umutima uhagaze ku bw'amategeko adakurikizwa amwe muri ayo ni ibisibo vy'umurengera ku banyeshure ari naco gituma avuga ko ari ikibazo kizokwicarirwa Puisque j'ai le micro, j'aurais aimé aussi, peut-être on aura une occasion.
kubera afise de mikro parler de la nashaka formation.
mvuge ibijanye n'inyigisho zo ku mugoroba ngira tuzobironkera akanya inyigisho zo ku mugoroba zirampagaritse umutima uburyo bwo kwigisha bwa bmd budasaba kwigisha uko tutahora twigisha tukabaza uko tutahora n'ibindi ariko duhakwa kubura abanyeshure batonda mu ishuri bigenda gute ngo umunyeshure akorera mu cankuzo kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu ariko akaba yiyandikishije muri kaminuza ngaha ni ukuvuga ko yategerezwa kwiga mpora nibaza kenshi kumbure yuko abafise indege idasanzwe imuzana mejeje akazi isaha icenda z'umutaga noja kwiga i bujumbura gute hanyuma nkiga ku wa gatandatu gusa hanyuma nkavuga ngo inyuma y'imyaka iyi nzoronka urupapuro rw'umutsindo ubu ndabihakanye ndabihakanye kuko uko si ukwiga nicyo gituma mvuga ko hazobura abanyeshuri mu mashuri rero hariho amategeko agenga inyigisho hariho ibisibo by'abanyeshuri none amategeko yobakurikizwa by'ukuri mu mashuri ya kaminuza Mais est-ce que c'est vraiment dans nos établissements d'enseignement supérieur Ivyo yabivugiye mu ruganda rwo guhanahana ivyiyumviro rw'abakorera mu gisata c'inyigisho za kaminuza kuri uyu wa kabiri w'indwi iheze uruganda rwari rugamije ishigwaho ry'ingene hobaho uburyo bwo kuvugana hagati y'ubushikiranganji n'abo begwa n'ico gisata ari naho hashobora kuba haravuye ayo makuru amurengereza ku vyo yavuze uko biri kose bamwe mu ndongozi z'amakaminuza yigenga bavuga ko ayo makenga y'umushikiranganji yumvikana umwigisha ngayimpenda evariste arongoye kaminuza yigenga y'ikiyaga tanganyika avuga ko inyigisho zo ku mugoroba bazihagaritse ku bw'utunenge twibonekezamwo hamwe n'utujanye no kwandika abatabifitiye uburenganzira ahandi naho inyigisho zigafata ikiringo kinini tugitunganya izo nyigisho ico twakunda gupfa n'abanyeshuri ko ari uko imyaka iteba je nkababwira nti naho twonyarutsa gute aya mashuri yo ku mugoroba ntushobora guheza umwaka mu mezi adashika cumi n'umunani kuko urabona mwiga umwanya muto ku mugoroba mufise amasaha make aho mushobora gukwiza amasaha ni nko ku minsi y'amakonje cangwa ku wa gatandatu no ku wa mungu mbere n'abanyeshuri baratugora ko baza kwiga ku wa mungu kuko bafata ko ari umunsi wo kuja gusenga hama ntibashake kuza kwiga cangwa kuza gukora ibibazo byaratugoye cane kugira tubibumvishe ayo makenga rero arafise ico ahagazeko amakenga niyo gusa kumbure inyishu niyo umuntu yorondera ukundi hamwe ikibazo c'inyigisho zitangwa ku mugoroba co kwicarirwa nk'uko umushikiranganji w'indero yabivuze hagafatwa ingingo yo kuzugara umwigisha ngayimpenda evariste abona ko itoba inyishu nziza afatiye ku majambere tugezemwo ubwa mbere bwobwo amakaminuza yo ku mugoroba si mu burundi gusa ku isi hose ariho ubuhoho bigeze kure urabona hari n'abiga a distance batarinze kujya gucumbika aho biga urumva rero mu majambere y'ubu ivyo birimwo rero kaminuza yo ku mugoroba ubwayo si mbi ikibi n'abayitunganya nabi je rero nibaza yuko kemura ico kibazo ni ugusaba amashuri atunganya izo za kaminuza akikubita agashi mu kwandika ababibereye hanyuma mu kuyaha umwanya ukwiye kugira ngo umwaka ushobore guhera kuko nk'uko nabivuze biga umwanya muto nk'uko bisanzwe tubasomere ivyo bamwe n'abandi banditse ku mbuga ngurukanabumenyi duhere kuri uyu avuga ati ni kuraba haganyanyugwa ubwo buryo bigamwo kuko ni umushikiranganji kandi arabifitiye uburyo uyu nawe ati emwe ubu rero abo bari bakeneye guha akaryo ko kwiga ayo makaminuza bayarangije ntibashobora kwiyumvira ku bandi hari n'uyu yanditse avuga ati uko biri kose ayo makenga yiwe afise ico agamije tubandanye n'uyu yanditse ati twese twarize turazi icyari cyo kwiga gukora akazi n'amashure ntibijyana wica kimwe ugakiza ikindi uwiga yige uwukora akore mugabo ntakore bibiri icyarimwe uyu nawe asa n'umwunganira ati urakoze mugenzi mu bisanzwe iyo urabye agasomwa k'umunyeshuri yize kaminuza haba mu gifaransa cyangwa mu kirundi niho uca ubona ko inyigisho zimwe zimwe zikwiye gusubirwamo tubandanye n'uyavuga ati igisha tanga ibibazo nyabyo bacunge hamuheze utange amanota ajyanye n'ibyo banditse igihambaye si ukuraba iyo umunyeshuri yajya ava n'ibirometero yagenze tugarukirize kuri uyavuga ati kujya kwiga kaminuza ugenda ukuze ushobora no kuba uri serugo canke inarugo bivuga yuko benshi ari abakora ubuzi n'inyigisho zashyizweho mu ntumbero yo kongereza ubumenyi ku bakozi bacu no kubashyira ku gihe mu bumenyi bugezweho hamwe izo nyigisho rero zotangwa ku murango gusa ubumenyi buzohava bugenda busubira inyuma urabye akamaro k'izo nyigisho n'abaziga ku isi yose ni ukuri nta ngorane n'imwe bitera mu bumenyi igihugu gitegerezwa kuronderera ingorane ahandi i bujumbura diane ndonse ijwi rya amerika ejo ry'amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda igenekerezo rya mbere ukwezi kwa kabiri k'umwaka utashe igihugu cy'u rwanda kirahimbaza umunsi w'intwari mugenzi wacu mu rwanda yahiki bagira ubusa yadukurikiraniye uyu muhango
aha ni ku gicumbi cy'intwari remera mu karere ka gasabo mu mujyi wa kigali ahabereye umuhango ku rwego rw'igihugu wo kwizihiza umunsi w'intwari ni umuhango witabiriwe n'abategetsi bakomeye barangajwe imbere n'umukuru w'igihugu paul kagame ni umuhango waranzwe no gushyira indabyo shyingwa bagizwe intwari z'u rwanda ni ku nshuro ya makumyabiri na kane u rwanda rwizihiza uyu munsi ntambwe rwaruhame zavugiwe ahashyingwa bagizwe intwari uretse gushyira indabyo ku gicumbi cy'intwari byakozwe na perezida kagame n'ukuriye abahagarariye ibihugu byabo mu rwanda ni umuhango wamaze iminota igera muri irindwi uhita uhumuza muri uyu muhango watambukaga kuri televiziyo na radiyo by'igihugu bwana deo nkusi umunyamabanga nshingwabikorwa w'urwego rw'intwari z'igihugu imidari n'impeta by'ishimwe yatangaje ko kuri iyi nshuro ubutumwa ku butwari bureba cyane urubyiruko bararusaba kubakira kubiriho turabwira cyane cyane urubyiruko kuko ubutwari nibwo bwubatse igihugu nibwo bukirinda nibwo bucyubaka bukagiteza imbere turabwira rero cyane cyane urubyiruko ngo rurinde ibyagezweho rwubakire kubiriho tureba imbere twubake n'ejo heza h'abanyarwanda twese bwana deo nkusi arashimangira impamvu hibanzwe kuruta ku rubyiruko burya iyo abantu bubaka bubaka bashaka ibintu bizarama ibintu bijya imbere ibintu bizafasha n'abazavuka nyuma y'abariho uyu munsi rero turavuga urubyiruko kuko urubyiruko ni u rwanda rwa none ni n'u rwanda rw'ejo ni ukuvuga ngo mu bikorwa dukora uyu munsi babifitemo uruhare rukomeye ariko no mu gihe kizaza bazabigiramo uruhare rukomeye ibyo dukora byose rero ibyo twubaka byose tugomba kuba dutekereza kure bikaba iby'igihe kirekire ntibibe bya none gusa cyangwa ejo hafi gusa ni ugutekereza kure tugomba rero kurera tugomba kwigisha tugomba guha ubushobozi abakiri bato kugira ngo bazakomereze aho bakuru babo bari bagejeje ku munsi nk'uyu kandi urwego rw'intwari z'igihugu imidari n'impeta by'ishimwe rusanga igikuru ari ukuzirikana gukunda igihugu ngira ngo ikintu gikuru twakura muri uyu munsi twakwigisha abakiri bato ni umuco wo gukunda igihugu ni umuco wo kwitangira igihugu ni umuco wo kugira ishyaka ni umuco wo kugira umurimo unoze umurimo wose ukoze aho werekeje amaboko ukaherekeza ubwenge ukaherekeza n'umutima ukakora utekereza umusaruro utekereza ibyagirira akamaro abanyarwanda twese ndetse abatuye isi twese duhereye ku banyarwanda n'abanyafurika numva rero ni za ndangagaciro zose z'ingirakamaro dusanga mu muco w'abanyarwanda twifuza yuko abantu bose bagira izabo zikabafasha aho batuye aho bakora zikanabafasha mu mibereho ya buri munsi kugira ngo turusheho kujya imbere mu byiciro bitatu by'intwari zibukwa kugeza ubu mu rwanda hari icyiciro cy'impanzi kigaragaramo generali majoro fred gisa rwigema azwiho ko yatangije urugamba rwo kubohora u rwanda ku ikubitiro banahasize ubuzima harimo umusirikare utazwi mu cyiciro cy'imena habarizwamo umwami mutara wa gatatu rudahigwa yibukirwa ku bikorwa byo kurwanya ivangura rishingiye ku moko ryari ryimitswe n'abakoloni harimo kandi agatu uwiringiyimana wari minisitiri w'intebe ku butegetsi bwa perezida juvenali habyarimana rwagasana misheli felicite niyitegeka n'abana b'inyange banze kwitandukanya bishingiye ku moko mu ntambara y'abacengezi mu gihumbi magana cyenda mirongo cyenda na karindwi mu cyiciro cy'ingenzi kugeza na magingo ya nta muntu ugaragaramo ubutegetsi buvuga ko hagikomeje ubushakashatsi bwo kureba abashyirwa muri iki cyiciro uyu munsi wo kuzirikana intwari wanabaye ku rwego rw'umudugudu dukomeze ubutwari twubaka u rwanda twifuza niyo nsanganyamatsiko kuri iyi nshuro aha bagira ubusa ijwi rya amerika i kigali
Eric bagira ubusa arakenuye twasuye rero gutora mugenzi wacu Raymond Zimana ahadi imwaro mu mihango yo gushingurana iteka mufasoni Therese bandusha ubwenge muvyeyi w'incungu ya demokarasi y'u Burundi Perezida Melchior Ndadaye Raymond mugerejehe imihango yo guherekeza uyo mufasoni Raymond Raymond mu tu di umurongo wa telefone urasubiye kutwankira muradutunga rero iyo nkuru turaheza tuyigaruke ko mu makuru yacu yo ahanyuma tuko turasa nk'abasozera kino kiganiro inkuru rero y'akababaro ku bakunzi b'umuziki wo mu karere k'ibiyaga binini umuririmbyi radio yamenyekanye ku ndirimbo ziwe zitandukanye harimo nka sweet lady uwo muririmbyi ava mu gihugu c'ubuganda yitavye imana mu gatondo kuno wa, kuno wa kane i kampala muri uganda uyo muririmbyi rero yitavye imana amaze gusohora uturirimbo tutari duke turaza kugaruka mu makuru yacu yo hanyuma kuri bimwe mu byagiye biramuranga ariko tumumvishe kamwe mu turirimbo twiwe kakunze kitwa potential Simona veniona kalina potential hey, yo, yo, yo. This is General Oz alongside Radio and Weasel and this is going out to all the potential ladies in the world True. kapenza sisisikana mange kalibalize kubyanga munda umushe wazoona subisika muchitenge nangu muchitambala awe subisika vambiri vamakapita si vamakaona awe ndavapatupi ndalama palibe ansanga manikwira mukaniuza chiyake ndubeta simuona veniona kalina potential potential
nuko rero radio azwi kuri ako kazina ariko burya izina ryiwe ryari moses nankitije sekibogo yari yavukiye mu gihugu co mu buganda itariki ya mbere ukwezi kwa mbere nyene umwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo umunani na gatanu ashengeye afise imyaka mirongo itatu n'itatu yari amaze gusohora urutororokane rw'indirimbo zitari nke muri rwo harimo nk'ugwita tonjagala ni ukuvuga mu kirundi sinshaka hariho kandi n'ugwita ngendamaso twavuga ngo ni nka songa mbere canke nja imbere turahojeje rero mwe bakunzi b'ijwi rya amerika mwoba mwari mukunda radio n'uturirimbo twiwe reka tubasigire kano karirimbo diane nahazwe na innocent kimenyi twifurize kuranirwa amahino mu byanyu Show.
from Kampala to Lusakai. Good life, food, no guava.